iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na oriyani itanga ishaka uyu munsi ni kuwa gatandatu dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
ndakuramukije oriyane ndaramukije namwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu umuhari w'iterabwoba wa al shababu warasohoye amasanamu ya videwo aho werekana igipolisi cya leta z'ubumwe za amerika kiriko kirarasa iyo videwo irerekana kandi donald trump ahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mugambi w'abarepublicain aho ashikiriza amajambo yo kwima uburenganzira abo mu idini rya isilamu bwo kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika iyo videwo yasohowe ejo kuwa gatanu na al shababu ishobora kuba ifise umugambi wo kurondera abanywanyi muri leta z'ubumwe za amerika mu gukoresha amajambo uwo donald trump akunda kuvuga ndetse n'ibindi bibazo biri muri leta z'ubumwe za amerika bishobora gukwega abanywanyi hakoreshejwe ubuhinga bwa interinete hillary clinton nawe nyine wo mu mugambwe w'abademokrate ahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yamenyesheje mu kwezi guheze k'umuhari wa eta islamike nawe wasohoye videwo yerekana donald trump atyoza idini rya isilamu n'abamizirima iyo videwo yari ifise intumbero yo kurondera abanywanyi biyunga n'uwo muhari ivy'iyo videwo biracatohozwa neza ariko ikiriho nuko al-shababu waronse akaryo keza ko gukoresha amajambo donald trump akunda gushikiriza ariko aratyoza idini rya isilamu inyuma y'aho iyo videwo isohokeye umuvugizi wa al-shababu atashimiye kwivuga izina yashikirije ko abamizirima baba muri leta z'ubumwe za amerika bakwiye guhitamwo kuva muri icyo gihugu cyangwa bakiyunga nabo mu ntambara bise nyeranda mu gihugu cya pakisitani naho umuntu umwe niwe yapfuye abandi cumi n'umwe barakomeretswa n'ikibombe cyaturikijwe n'umwihebyi ku mugwa mukuru kabure ejo ku munsi wa gatanu umuhari w'abarwanyi w'abatalibane ntiwatebye kwemanga ko ari wo wagabye icyo gitero abategetsi ba afuganisitani bamenyesha ko icyo gisasu cyaturikijwe mu kibanza kibamwo abantu kiri ku mugwa mukuru ahasanzwe haba abategetsi kandi hari amazu ashikiramwo ingenzi umuvugizi w'abatalibani zabi ruha mujahidi mu itangazo yarungitse kwiradiyo ijwi rya amerika iya salamabade yavuze ko icyo gitero cyari gitumbereye ku nzu y'uburiro ikundwa n'abanyamahanga iryo tangazo rimenyesha ko icyo gisasu cyahitanye abantu batari bake ariko ntirivuga igitigiri cy'abagavye icyo gitero icyo gitero rero gikozwe inyuma y'iminsi abatariba bamenyesheje ko ari bo bagavye ikindi gitero cy'abihevyi hafi y'ikibuga cy'indege cy'i kabure igitero cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi mirongo itatu na batatu leta ya israel naho turi muri israel leta ya israel yarahaye abanyepalestina ibiziga mirongo ibiri na bitatu by'abantu babo bishwe mu ruhagarara ruhitiye muri ibyo bice ivyo biziga vyarungitswe mu ntara ya sijordaniya abo banyepalestina bishwe kuko bariko bagaba ibitero ku banye israel leta ya israel ikoze ivyo kugira igabanye uruhagarara n'ishavu riri mu banyepalestina umuvugizi w'igisirikare ca israel hamwe n'abajejwe amagara y'abantu muri palestina bamenyesha ko ivyo biziga vyatanzwe ku munsi wa gatanu leta ya israel ntimenyereye gutanga ibiziga vy'abanyepalestina iba yishe bagirizwa ibitero baba bakoze abagwanyi nabo bashigikiye leta ya Yemen turi mu gihugu ca Yemen bamenyesha ko bishe umwe mu ndongozi za Al-Qaeda bamwicana n'abandi banywanyi babiri ba Al-Qaeda iyo ndongozi izwi ku izina rya Al Abi Al-Rabe yari arongoye sentare y'umuhari Al-Qaeda mu ntara ya Adra muri Yemen
turamushimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu arico kira kiza kugeza saa kumi na zibiri ikiganiro kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'urwaruka rwo mu burundi
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
ndabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ukurwanya inda z'indaro ku mashure kuracari ikibazo nkoramutima ku isi nzima imvo nyamukuru ni ubukene buhanze imiryango butuma abana b'abigeme bahendeshwa uburyo bw'amafaranga hamwe n'ibisayangana nk'uko unfpa ishami rya onu ryitaho igwirirana ry'abantu ku isi ryabishyize ahabona mu mwaka wa bibiri na cumi ugutandukana kw'imiryango gutuma abana biga batari kumwe n'ababyeyi n'iyindi nsiguro ituma abigeme batwara inda bakiri bato na cane cane mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa sahara nk'uko bibandanya bivugwa na unfpa ishami rya onu ryitaho igwirirana ry'abantu ku isi mu burundi ibice cumi na kimwe ku ijana vy'abigeme batwara inda bafise hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icenda ivyo biri mu cigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amashure y'intango ayisumbuye n'imyuga hamwe no kwigisha abakuze gusoma no kwandika co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubuyobozi bw'indero mu ntara zose bwarahagurukiye rimwe kurwanya iyongerekana ry'ibitigiri vy'inda z'indaro kukaba nkako abigeme ibihumbi bine n'amajana indwi na mirongo itandatu nibo batwaye inda bakiciga mu kiringo kiri hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nk'uko biri mu cigwa co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu cakozwe n'ubushikiranganji bw'indero kivyerekana tumenyeshe ko mu burundi umunyeshuri atwaye inda y'ishushu atarekuriwe kubandanya amashure yiwe n'imiburiburi imyaka ibiri irahera uwavyaye atarasubira kuronka uruhusha rwo kwakirwa mu mashure yegukira leta nk'uko inkuru dukura mu bushikiranganji bw'indero zibivuga nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira c'uyu munsi turabira hamwe ibijanye no kurwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro akaba ari umunezero n'iteka kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo ku ishuri ryisumbuye rya busiga mu ntara ya ngozi kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokogwa kugira ntihagire umunyeshuri n'umwe asubira gutwara inda akiri ku ntebe y'ishuri ruganira na mugenzanje ara ive irankunda abantu bazanye ibintu by'udukingirizo bobikura nibaza yuko hariho benshi babikoresha nabi bobukura bwego baza barihangana abarezi baza barabahanura bakaza barihangana bakarindira bakamara amashuri ababyeyi tubafasha kuza turabafasha gukora ibikorwa tukirinda kuguma tuyerera twangara bahimiriza abantu bose yuko kizira gusambana n'abandi ikindi cyokurikira ni uko twokwihangana kandi bagahimiriza n'abantu bose kujya bacanga udukingirizo bakatugabanya nuko nyene boza bahimirizana barya abantu batarabimenya nyene tukajijuka cyane rwose hama rero natwe tukaronka ingene twoza twigisha abandi abantu b'abakobwa cyane cyane bwo kwindaga ku cya kabiri naco boreka gutaha ijoro kubera bashobora kubafata ku nguvu
ukeneye ikintu wokivuga utarinze kuja gukururana n'abukururana bijya byo kuja gutembera nk'uko oya kubera arivyo bikwega ubusambanyi bakavyirinda bakaza barafasha abavyeyi muhira zico noterera hakuru ku bakobwa nkahajya bavuga ngo bagiye gutembera bagahurirana n'umusore bisaba yuko bagenda bikwijije kuko kujya kuntu bagenda bambaye utujipo duto duto canke utundi duhuzu abahungu bituma baca bagenda nyene bose babiyumvira ugaca usanga w'umuhungu araje kumuraba ugaca usanga asanze yambaye ya mpuzu ugaca usanga bagiye mu byaha bagize ingeso mbi wa mukobwa ugaca asanga atwariyeho inda
kwihebura kuvuye ku byiyumviro bya kazoza biratuma umunyeshuri atwaye inda agira intuntu mu mutima nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijyanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu cya canada ibyo kandi byunyugwa n'akabonge kajyanye n'uko ubuzima bwahagaze kandi yari yizeye uburaro n'uburamuko mu bumenyi yokuye mu ishuri nk'uko unfpa ishami rya onu ryitaho igwirirana ry'abantu ku isi ribimenyesha iyindi ngorane ni uko isoni z'umurengera zishobora gutuma abana b'abigeme batwaye inda badasubira gusaba ababyeyi babo kubashigikira gusubira mu ishuri ibyo bikava ko ataba agifatwa nk'umwana nk'abandi mu muryango ikindi ni uko iyo abigeme babyaye bagerageje gusubira ku ishuri bakumigwa n'urunganwe inkurikizi kuri bamwe muri bo biranashika bakiyumvira guheba ishuri burundu nk'uko unfpa ribimenyesha kugira twumve neza ibijyanye no kurwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishuri reka mugenzanje ara ivira nkunda adushikane mu ntara ya ngozi atubwire uko byifashe ugwaruka rw'abigeme rwo mu mashuri yisumbuye agize intara ya ngozi ruza imbere mu rwashoboye kwirinda gutwara inda rukiri ku ntebe y'ishuri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibitigiri by'abatwarira inda ku ntebe y'ishuri byavuye ku ijana na mirongo umunani na kane bimanuka ku ijana n'indwi ivyo bikava ahanini ku guhanahana amakuru ajanye no kurinda abigeme inda z'ishushu atangwa hagati y'amashure hamwe no mu kibano nk'uko vyemezwa na mama matilde keza amahoro arongoye ishure ryisumbuye ry'ibusiga ugufatana mu nda kw'abajejwe indero ni ingirakamaro mu guhimiriza abana gutahura ivyirondoka rijanye n'amagara meza mu ntumbero yo kwirinda gutwara inda batifuza desire nitonde arongoye ibiro bijejwe indero mu ntara ya ngozi aratuyagira muri ino ntara yacu ya ngozi ayo marezo rero akaba ari nayo afasha mu bijanye kwigisha no gufasha abanyeshure ngo bamenye ibijanye n'ubuzima bwabo bujanye n'irondoka inyigisho zitangwa mu mashure zirafasha abana b'abigeme guhitamwo ubuzima bwo kwiga uburyo mwene ubwo buha akaryo abanyeshure guhanahana ivyiyumviro ku ngorane zishikira umwigeme yatwaye inda y'ishushu aciga kubw'ivyo elise nizigama yiga ku ishure rya busiga yigiye inama y'uko utazokundana n'umuhungu bimwe bita kopinage ataraheza amashure yiwe vyongeye ukurengera ubukene niyindi mpanuro abigeme baronkera mu maklube ari ku ishure nka stop sida n'ayandi ajanye no gukingira ibidukikije abigeme babona ko uburyo bwo kwihangana bigishwa ari kirumara kuruta ubundi bwose mu kwiga kwirinda inda y'ishushu dutega amatwi beatrice nshimirimana ari mu mwaka w'icumi na kabiri biranezera rwose kubera nyine ndumva yuko ari byo kubera umuntu ataye amashuri si byiza mu bihe by'uburuhuko abigeme baratekererwa impanuro zijyanye no kwiyubara gutwara inda aho ni mu gihe mu myaka iheze abana baza ku ishure bafise inda bakiga nk'amezi atatu atawubica n'ikanda nk'uko bivugwa na mama matilde keza amahoro arongoye ishure ryisumbuye ry'ibusiga amanama hagati y'abavyeyi n'abarezi b'amashure ni ingirakamaro mu guteza imbere indero y'abana iyo ikaba inkurikizi yo kubahura abavyeyi kubandanya baganira n'abana babo ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina mu miryango nk'uko inkuru dukura kuri lise busiga zivyemeza impanuro yo kwikwiza mu nyambaro irashobora gufasha umwigeme aciga kudakwegwakwegwa mu buhumbu n'abasore menedor ndayisaba umunyeshure yiga kuri lise busiga avuga ati batwigisha kwikwiza je vyaranryoheye cane imana iramfasha nze ndindemera amashure ntaratwara inda y'indaro nze ngeraho nishikanye n'abavyeyi baze babone yuko aho narerewe ku ishure bampaye indero ibintu biruko mu gihe abigeme bidoga ko akenshi iyo umukobwa atwaye inda yirukanwa wenyene umuhungu akabandanya amashure kubw'ivyo abarongoye amashure yisumbuye babona ko ubushikiranganji buraba ibijanye n'amashure bukwiye gufata ingingo zotuma bose bahanwa kugira ngo bibere icigo kwigwa abanyeshure bose muri rusangi ugufasha abigeme kwirinda gutwara inda bakiri ku ntebe y'ishure vyoshigikirwa n'uko amaruronswa impanuro zikwiye twumvirize mama matilde keza amahoro arongoye ishure ryisumbuye ry'ibusiga tukabitaho tukama hafi y'abana kenshi tukababwira ibijyanye n'ubuzima intambamyi zishobora gushika mu gihe wo kwisuka muri ibyo bintu na cyane cyane ko arabitwariritse ubuzima bwabo tumenyeshe ko inyuma y'intara ya ngozi yabaye iya mbere mu kurwanya inda ku bigeme bakiri ku ntebe y'ishure ikurikirwa n'amashure agize intara ya makamba na rumonge
umunyeshure w'umuhungu yohanwa co kimwe n'umukobwa mu gihe bigaragaye ko ari we yatwaje inda uwo mukobwa ivyo vyoheza bigakaburira urwaruka rw'abanyeshure kwiyubara ku rugero rumwe nk'uko amashirahamwe atandukanye nka nturengaho abisaba tumenyeshe ko abana b'abigeme akenshi batwara inda giturumbuka ivyo bikava ahanini ku bumenyi buke bafise ku vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza nk'uko unfpa ishami rya onu ryitaho igwira igwirirana ry'abantu ku isi ribandanya ribivuga uruhara rw'abavyeyi mu gushigikira abana b'abigeme bishitse bagatwara inda goba ngombwa kukaba nkako kogabanya ingorane nk'izo kwikumira canke gusubira inyuma mu bijanye n'ubwenge nk'uko bihanurwa n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada kugira ngo twumve neza ibijanye no kurwanya inda z'indaro ku bana b'abigeme bakiri kw'ishure tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuhinga yanone yanonosoye ibijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu mediatrice nibaruta aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda mediatrice nibaruta ndabaramukije ndabaramukije nanje ni gute byogenda kugira ngo yaba abavyeyi yaba kw'ishure bashobore gufasha umwigeme kwirinda gutwara inda yo ku ndaro akiri ku ntebe y'ishure umwana yateguwe hakiri kare ukashiraho ubuzima bwo kuganira n'umwana wawe cyane cyane ku bintu bikomeye cyane bijanye n'amabanga mpuzabitsina n'ibihimba vy'irondoka ashitse ahantu usanga ashobora kwifata akirinda kugendana n'abandi bantu bashobora kumukwegera muri izo ngeso zitari nziza usanga kenshi abigisha bashimikira ku bijyanye n'inyigisho z'ubumenyi rimwe na rimwe bakibagira kubabwira ibintu bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza ivyo ntibishobora kuba ikibazo y'uko abo bana b'abanyeshuri bishobora gushika kugatwara izo mbana iyo ashitse ku ishuri umwigisha nawe bavuga bikenyi usanga azi icyo agomba gukora n'icyo atagomba gukora hari n'igihe usanga uyu mwigeme baratwaye inda y'ishushu abavyeyi baramutoteje ivyo ntibishobora gushika bikorana amagara yiwe umuvyeyi atoteza umwana wiwe cyane cyane kubera yatwaye imbanya ativuza niko uwo mwana ashobora no kubyara n'iyindi agasubira agatwara n'iyindi mbanya canke agaca ahitamo kugira ubuzima bumwe bw'abakobwa badandaza imibiri kwihebura rero ni ikintu kibi cyane umuvyeyi nivyo abonye umwana wiwe yabyaye imbanya atifuza birababaje mugabo rimwe na rimwe hari igihe usanga n'abavyeyi babifisemo uruhara kuko uwo wamuganirije ugomba kumubwira ibitagenda neza ntiwamuhaye umwanya ntiwamwitwararitse kumbure nawe wamubyaye utamwifuza ugashyira muri we ibikomere bishobora gutuma ibikomere umuntu afise birashobora kumutuma agomba kugira amabanga mpuzabitsina ku rugero runini cyane mediatrice nibaruta ndabakenguruki nanjye ndabakenguruki
murakoze ala ivira nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira amate gato mu kumviriza akaririmbo ka natasha gahanura abana b'abigeme kwirinda gutwara inda z'indaro
imbanye ku mwana w'umwigeme ni umutwaro ku buzima ni umutwaro ku muryango ni umutwaro ku gihugu tudugwaruka tubone kure tutwararika ubuzima bwacu dutegure kazoza kacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha bibutsa bariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye no kurwanya inda z'indaro ku ntebe y'ishure rwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
iyo bavuga ngo umukobwa aracyari isugi ngo bashaka kubyirinda kugira bavuga yuko umukobwa ari isugi ni uko atamusi n'umwe mu buzima bwiwe ararangura amabanga yabubatse mbaza ndakwishura
abahungu birashoboka yuko babaho bitwa isugi birabaho yuko bashobora kubaho mu buzima bwabo ari isugi kuko ata munsi n'umwe na wenyine ararangura amabanga mpuzabitina mbaza ndakwishura
bishitse ugatwara inda wobigenza gute kugira ugire amagara meza wokwitwararika gufungura wisunze yuko wibungenze ukarya neza ibigereranye ya migwi itatu y'imfungurwa ikaboneka mu mfungurwa zawe za misi yose ukaruhuka kuko umenye ko utari wenyine ufise ikibondo kiri mu mbanyi iwawe mbaza ndakwishura
tugenda gute kugira ngo umukobwa ashobore kwirinda inda akiri ku ntebe y'ishuri ibaza yuko atokwitwararika ivyo vyo gukwegana n'abahungu mw'ico gihe ari ku ntebe y'ishuri akamenya ukuntu yifata kugira agume yitwararika ivy'amashure ivy'abahungu ntibimusamaze ngo beheze mu mutware mu ntumbero atari yipfuza
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
twokingira gute abahungu mu kutabatwara mu buhumbu nta nkeka yuko abavyeyi bafise uruhara rukomeye cane rugafashwa n'abarezi hajya ku ishuri irondoka rijanye n'amagara meza ari muhira bakabiyaga bakabaha inyigisho bijanye biraheza ikamwereka inkurikizi zishobora kuvamo iyo yigenje nabi mbaza ndakwishura
none nyimba bishika akayitwara akiri isugi mw'ico gihe mu kuyivyara biraheza bikoroha canke vyoba bigenda gute icyambere c'ukumenya nuko ubusugi bwiwe bwaheze umunsi arangura amabanga mpuzabitsina hama ikindi imbanyi itegekanijwe yuko bayikurikirana kuva igisamwa gushika umunsi ashikana ikibondo yari yiteze rero muri ico kiringo cose umuganga aramukurikirana aramusuzuma bagaheza bakamenya kuko baba bayaze n'umurwayi wiwe ukuntu azokwibaruka kandi murazi yuko babonye yuko bikata- bitariko biragenda neza baheza bagafata iyindi ntumbero yo kugira wibaruke udasinzikaye mbaza ndakwishura
ikibazo mfise kubera iki abahungu kenshi nibo bako- bahiga abakobwa hama akaza nko kumaza nk'ibintu hama nk'umukobwa akemera mu nyuma nk'abantu baca bavuga ati ngo umukobwa niwe inkwezi y'akarongo ngo niwe yamukwezi ni kubera iki umuhungu arashobora kwiruka inyuma y'abakobwa ariko aronse uwumukundira inkurikizi zibonekeza ariya mada y'ishushu akunda kuboneka ega ikibabaje ni uko abakobwa ari bo bahanwa za ndwara zica mu bihimba vy'irondoka bikamusinzikareza ubuzima be n'ikibondo ciwe yibungenze
birababaza birababaza n'ububyaye akakunanirira musore we nawe mwigeme ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
dufata ari nka lise yari mixte nk'abahungu n'abakobwa bateranye kubera iki dufate nk'umuhungu ufiseyo nk'umusheri wawe mugakundana hama akagutera yinda ni kubera iki hashobora gutaha umukobwa wenyene umuhungu ntibamwirukane umukobwa niwe akunda kwirukana kenshi na kenshi kwereka ubwa mbere kugira bereke abandi yuko n'ubuzobikora ariyo nzira azocamo bari bakwiye no guhana abahungu kuko nabo nyene bashobora kuguma bigira inyifato itariyo bisamaza bagashishikara batera inda abandi bakobwa kuko bazi yuko atakibakorako bagahanirwa bose hamwe n'abari inyuma yabo bamenye yuko atari vyiza kwe kwitwararika kwigenza neza no kwereka inyifato nziza batoya babo bari inyuma mbaza ndakwishura
kubera iki umuhungu aguhenda ngo uri umusheri wiwe none ikiba kwikwemeza yuko agukunda kandi agukunda agashaka ko mujya mu nzira mbi abagukunda cyane n'ubwanka bagufitiye yaba ari mu kurangura amabanga mpuzabitsina aricyo kigaragaza urwo rukundo umuntu yokwibaza ibibazo byinshi nicyo gituma abakobwa n'abahungu bakwiye gufata umwanya wabo ukwiriye bakaraba by'ukuri icyo bashaka gushikako na cane cane ikibereye ubuzima bwabo n'amagara meza yabo mbaza ndakwishura
none ni kubera iki iyo umukobwa abonye umuhungu aje kumusaba kopinaje aca amwemerera azi yuko amujyanye mu ngeso mbi abavyeyi n'abarezi bakwiye kubaba hafi bakabaherekeza kugira ntibaje mu bintazi ni ukwitonda bakobwa mukamenya ukuntu muvyifatamwo kandi murafise abavyeyi hafi yanyu mubaganirize mubasabe impanuro mubasiguze kugira ntimugire ingorane birababaza birababaza n'ubyaya kakunanirira musore arakoze muganga anita munyana kuri izo nyisho ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo ka natasha gahanura ugwaruka kwirinda gutwara inda z'ishushu bigatuma dushure tukaja mu nzira mbi uracyari muto naho urishikana iga amashuri uheze uterete ku muryango wawe barigwa wumve muhungu we barigwa wumve mukobwa we
duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni nkunzimana alexi wo muri komine gishubi yatwandikiye abazi ibijyanye n'indwara y'imibango ifata abana bakiri bato kandi baba bavutse bakomeye abaza ati ni igiki gitera iyo ndwara mbega irakira muganga anita twishurire uyu munywanyi ingwara y'imibango ni ingwara by'ukuri ikunda kwibonekeza ku bana bato bato na cane cane bagiye ariko baratangura gutambuka kenshi aho biterwa n'uko umwana bamuhase agatambuka hakiri kare canke ugasanga we nyene amagufa yiwe birashitse agahindukira rero iyo umwirukanye kwa muganga barabikosora bivuye kuri ba baganga bagira mu kugorora imitsi canke ba- kwa muganga bakamushirako isima iyo babonye ko bikenewe kugira ya maguru bayasubize ku murongo mbere bikajanya na bya bindi bita kinesiterapi ni ukuvuga gukurikirana n'umuganga yanonosoye kugorora imitsi kugira vyose hamwe ari iyo sima ari n'ukuntu bategeza kuvyifatamo bishobora gutuma umwana akira burundu mukamutwara hakiri kare ya magufa atarakomera bakayasubira bakayaha inzira muganiriza abana banyu ni ukubereka ibibereye n'ibitabereye
umunywanyi wacu wa kabiri ni nduwimana akaba yanditse avuga ko iyo ariko ararangura amabanga y'abubatse n'umugore wiwe aca amubwira ko ariko arababara mu ruhago kandi aca agwara akabaza muganga ico biva ko muganga munyana bwira ko mutwishure na nduwimana nduwimana ndumva yuko ari ikibazo kikuraje ishinga ica mbere nibaza yuko mukurikira kwa muganga na cane cane kuri abaganga bitaho abakenyezi mukayaga bwa mbere abanje gusuzuma umugore wawe hama muraheza mukayaga ku vyerekeye muri uwo mwanya wo kurangura amabanga yabubatse ukuntu vyagenze ivyabaye n'ibikurikira vyose azoheza ababere umuco kuri iyo ngwara y'umukenyezi wawe
nkunzimana alexi na nduwimana turabashimiye hamwe n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti uwushaka keza arakigura bikubwiye iki hari igihe uba wagashimye aho keza ugaca wemera ugakambakamba mpako karoze bikubwiye iki
ushaka keza nakigura bisigura yuko wabonye akantu keza gushimishije wemera ukirukanga mpako karose bikubwiye iki
ushaka keza arakigura ni kuvuga ko washinye ikintu uragerageza uburyo bwose kugira ngo ushobore kugishikako arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye no kurwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure nshimiye alain ive irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro ikiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo irindwi n'icenda mirongo icenda mirongo itatu n'indwi mirongo icenda kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro nkaba ndabasezeye ndabifuriza guhimbaza neza iminsi mikuru irangiza umwaka naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi badushikirije icyo kiganiro kira saa kumi na zibiri zigira zigere mu masegonda make cyane muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha muryoherwe kandi mugire wikendi nziza
mwaramutse neza dususuruke mbanje ariko kubifuriza umwaka mushya muhire mwese mwese uko mungana maze kandi munyemerere uyu munsi twumve umuziki wa bonane wonyine gusa duhere kuri bonane ya g stone
Lulu, she's done, Lulu, Rooty Bro. La la la la la, oh. Honey, what to? Yeah, yeah. Noheri nziza nziza kuri mwese, inshuti n'abavandimwe. Everybody put your hands in the air. And say, say, say, Hari benshi bifuje kugeza uyu munsi bitigeze bishobora Noheri nziza nziza kuri mwese inshuti n'abavandimwe Everybody put your hands in the air and say say say yeah Tanzania, Congo, East Africa, all over the world. Happy, happy, happy New Year! Bonane, noheri nziza nziza kuri mwese, inshuti n'abavandimwe. Everybody put your hands in the air and say, say, say, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, bonane. Noheri nziza nziza kuri mwese, Inshuti n'abavandimwe Everybody put your hands in the air And say, say, say yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh.
ijwi rya amerika ikiganiro cy'umuziki turumva indirimbo za bonane mukurarinda alain uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya alain muku afatanije na asumta basubiye mu ndirimbo bonane ya orchestre impara nimwumve iyo njyana
nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimira imana nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo wo, kuko ntawanga kuramuka ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo wo, kuko ntawanga kuramuka twe turenzeho twidagadure twebwe rugira itije ubuzima twe turenzeho twidagadure twebwe rugira itije ubuzima waba umusaza cyangwa umukecuru ishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze gowe waba umusaza cyangwa umukecuru ishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze bonari batura rwanda mwese bonane natwe rubyiruko
kumva indirimbo za bonane ku ijwi ry'amerika ikiganiro dususuruke izo na mecika nabo bati turangije umwaka
turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha abasaza n'abakecuru turangije uyu mwaka urubyiruko rwose turangije uyu mwaka ibiremwa byose turangije uyu mwaka muri byose twakoze yagenze neza cyane twateye intambwe igaragara cyane dushimira imana twese yaturinze umwaka wose tuba hafi iminsi yose idufasha muri byose abitabye imana tuzahora tubibuka abasigaye bose dushimira imana cyane turangije uyu mwaka turi ku isi ya bazima duhumeka umwuka turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha wow, wow, wow. ture tunywe na jami zetu tufurahie
uyu mwaka waranzwemo ibyishimo n'umunezero twararaga hirondo buri nijoro byatumye turangiza mu mahoro twakoze akazi keza twageze kuri byiza ubuzima ni bwiza buri muntu yageze ku cyo yifuzaga yarotoye indotodotaga mu mwaka umwe twageze kuri byinshi n'imana si ku bwacu twishimiye turi benshi yeah. turangije umwaka neza dutangiye undi neza n'imana si ku bwacu turangije umwaka neza dutangiye undi neza n'imana si ku bwacu n'imana si ku bwacu
turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha
umwaka urarangiye dutangiye undi twidagadure dutekereza imishinga yindi dushakishe ubuzima bwiza bundi tuza dutegurira umwaka wundi uyu munsi twahuye turi imbaga nyamwinshi duhaguruke twese tubyine turi benshi tubyine tukate nta mahirwe arutayo kuba tugejeje uyu munsi ntacyo twatanze nta mpamvu n'imperero yo kutayishima imana warakoze mana
ingwara umuvinyo amafaranga n'ayacu twayavunikiye umwaka wose wacu
turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira imana niyo tubikesha Wow, wow, wow. ture tunywe na jami zetu tufurahie
ikiganiro cy'umuziki dususuruke ku ijwi ry'amerika bonane mwese mwese uyu munsi rero turumva indirimbo za bonane na orchestre le feroze yadusigiye icyo cyifuzo
Tumaze
muracyumva ijwi rya amerika ikiganiro dususuruke ikiganiro twahariye indirimbo za bonane uyu munsi kimwe na referoza bagenzi babo nabo bo muri orukesitire nyampinga badusigiye bonane tubuzima kagira amahoro maze ubwishyira ubwizana mbese muvandimwe urumva umuziki uyu mwaka mushyashya uguteza indi ntambwe mu majyambere uyu mwaka mushyashya ugutiza ingufu ukora ubyitayeho uyu mwaka turangije wawukozemo iki muvandimwe niba utirangayeho uri bonane wiheme wishimane n'abawe ariko kandi mudacunge urugomo wishimane n'abawe kandi mufate n'indi migambi mishya urafite ubuzima kagira amahoro maze ubwishyira ubwizana mbese muvandimwe urumva umuziki uyu mwaka mushyashya uguteza indi ntambwe mu majyambere uyu mwaka mushyashya ni ugutiza ingufu ukora ubyitayeho bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe tubunane wakimuhana kazi imvura ihise muvandimwe wanjye yamfashanyo ya sedata wanjye ese ko yahindutse nzareba iyo nzazi izasanga ufite iki dore dore uwo mugambi ufate ubunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe ku bunane senkundwa wawe dore uyu mwaka wose ntiyaruhutse ngo ejo atavaho ahungabanya umunezero wawe mbesigaye ngira mama wanjye burya ugira so yitura ibindi ubwo se umufatiye mugambi iki bunane bonane umwaka muhire bavanywe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe ku bunane nyirankundwa wawe warananiwe maze arakuruhura dore abana mu rugo barakeye kandi barakina mbese ga mugabo be yewe ga musore nkundwakazi wawe kakado keza ntakazira n'akarahure keza akimara gishyika yihitiyemo ariko ye ibyiza si ibyo gusa dore dore hari n'umuziki wa nyampinga bunane bunane umwaka muhire bavaniwe bunane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe ku bunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanyije namwe ku bunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata n'ubuki nyampinga yifatanije namwe ku bunane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka w'amata nyampinga yifatanije namwe ku bunane bonane bavandimwe bonane umuto w'amatanuki nyampinga yifatanije namwe ku bunane
bonane umwaka mushya muhire nongeye rwose kubifuriza ibyiza by'imana muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mugire wikendi nziza mwari kumwe na thomas kamirindi
nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe abo si kubabo kuko ntawanga kuramuka ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe abo si kubwabo kuko ntawanga kuramuka twe turenzeho twidagadure twebwe rugira itije ubuzima twe turenzeho twidagadure twebwe rugira